Thank you. Thank you. To God be all the glory and honor because of the song which speaks about the cross of Jesus. Where Jesus came near the cross. In the cross, in the cross. What a song. The song that encourages the saints. The song that encourages the elected sinners. The song that brought closer, that encourages and comforts the soul that was once lost, that was blind, but because of the cross, it has been reconciliated to God. Scripture reading will come from Ecclesiastes. Tiri kuwerengedwa kwa mau, kumene kuchoke m'buku la Mlaliki chapter 9 verse 11 kukalekeza verse yake ya 18. Abusa Austin tawerengani Mlaliki chapter 9 verse 11 kulekeza verse yake ya 18 tiyeni tisegule mabuku athu kuchokera pa mlaliki chapter 9 kuyambira verse lake la 11 kulekeza verse lake la 18 mawu otsogolera nzeru ya mwini ilanditsa ena ndinabweranso ndikuzindikira pansi pano kuti omwe atamanga omwe atamanga msanga sapambana liwiro ngakhale olimba sapambana nkhondo ngakhale anzeru sapeza zakudya ngakhale ozindikira bwino salemera ngakhale odzi- odziwitsa sakome- sakomera mtima koma yense angoona zongwera nthawi mwace pesol pakuti munthu sadziwatu mphindi yace monga monga nsomba zigwidwa mu ukonde woyipa ndi mbalame zikodwa mu msampha momwemo ana a anthu amangidwa ndi nthawi yatsoka ngati msampha umene wagwera modzidzimuka ndinaonanso nzeru pansi pano motero ndipo inandionekera yayikulu panali mudzi waung'ono munali anthu owerengeka ndipo inadzako mfumu yayikulu nizinga ndi nkhondo nimangapo malinga akulu koma anapeze- anapezedwamo mwamuna wanzeru wosauka yemweyo napulumutsa mudziwo ndi nzeru yake koma panalibe anthu anakumbukira wosauka ameneyo 16 pamenepo ndinati nzeru ipambana mphamvu koma anyoza nzeru ya osauka osamvera mawu ace mawu a nzeru a- acete amveka koposa kufuula kwa olamulira mwa zitsiru 18 nzeru ipambana zida za nkhondo koma wochimwa mmodzi aononga zabwino zambiri amen Amen. Let's open our new book, Psalms, hymn number 79. Ndiye nditsagule mabuku a nyimbo athu, nyimbo nambala 79, imene kulankhula what a friend we have in Christ, in Jesus. Kuti kulibe bwenzi lina longa Yesu, amene amanyamula zisoni zathu, amene amanyamula zowawa zathu ndi machimo athu, ndipo timenekera tipite kwa Mulungu mpemphero, muchina chilichonse. Iyeyo ndiye mtendere wathu, tikasowa zosowa zathu ndi zotoleza zathu mwina amene amatisenzera chifukwa sitingakwanitse kudzinyamulira tokha tiye tingopita kwa yesu mpemphero timaka 2 ikuti kuti tili pa mavuto mayesero zokhoma zokhumudwitsa popeza kuti mavuto alipita paliponse tisavoketsedwe tiye tingopita ni kwa ambuye mpemphero kodi tida- tikuzokwanitsa kumpeza bwenzi lokonda ndi lokhulupirika nthawi zonse bwenzi tikulibe lokonda ndi lokhulupirika nthawi zonse ku dziko lapansi koposa yesu khristu amene ndi bwenzi labwino ndi lokhulupirika amene amanyamula nsoni zathu yesu khristu amadziwa zofoka zathu tipita kwa iye mpemphero pamene vesi 3 akuti kodi tafoka talemeke- talemetsedwa tathodwa ndipo vuto lathu likutivuta kutinyamula alipo mpulumutsi wa mtengo wapatali amene ndipo thawirapo pathu tingopita kwa iye mpemphero kodi abwenza akuthawa kodi anthu onse akuleka pita kwa ambuye mpemphero m'manja mwake adzakutenga iwe nadzakutetezera ndipo udzapeza popumulirapo What a friend we have in Jesus. Oh, our sins are griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what if we from prophetic? Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations. Is there trouble anywhere. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden. Come and we the Lord of peace. Precious Saviors to our name. Ecclesiastes chapter 9, from verses 11 down to 18. I returned and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time, and also knoweth not his time. As the Lord, therefore, taken him God that are caught in the snare. So are the sons of men snared in an evil time, when it falleth suddenly upon them. 13. This wisdom have I seen also under the sun, And it seemed great unto me. 14. There was a little city, and few men within it. And there came a great king against it, and besieged it, and built great works against it. 15. Now there was found in it a poor wise man, and he and his wisdom delivered the city. Yet no, re- no man remembered that same poor man. 16. Then said I, Wisdom is better than strength. Nevertheless, the poor man's wisdom is despised. His, we- his words are not heard. The words of wise men are heard in quite more than the cry of him that ruleth among fools. 18 and the last verse. Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroyeth much good. What a comfort, what a word the Lord spoke of himself as the good wisdom that multitudes of people despise and they never honor that wisdom from above. For sure, it is a word of comfort. Tatende ndichagula nyimbo za buku zathu, nyimbo nambara 77 in our local dialect. Nyimbo nambara 77. Tamva ali uita nandamva ali kuma kuita nandamva ali baba tana sisa mchanda umabe wako nditsati pomwe andi pomwe kutsogolela pomwe andi baba lela pomwe andi baba lela nikanaye baba njila yonse tidzatsatira tamtila munda mondidzatsatira ndidzamutsatira Baba Munda Mondikanaye Kumanjira Yonse Kumwe Andi Baba Tsokole La Kumwe Andi Kuma Tsokole La Kumwe Andi Baba Bandikanaye Kumanjira Yonse Dinkanaye Baba Chiwedu Zodinkanaye Yeyon Chiwedu Zodinka Baba Chiwedu Zodinkane Kumanjira Yonse Kumwe Andi Baba Sokole Lakumwati Neo Sokole Lakumwe Baba Lilandikana E Kumanchila Yonse Atali Patsa Patsa Chiso Motani Patsa Ine Chiso Atali Patsa Bata Jesu mo ankanande Baba Jila Yose Atani Bata Bata Jesu mo Jesu mo Jiso atanipata pata Jiso mo amkane umanchila yose kumwe andi ama tera kumwe andi Baba Tsokole, Dikanda Kumwe, Baba Lila Dikanaye, Baba Chila Yose, Kumwe Ko Andi, Baba Lila Kumwe Andi, Ah, Lila Kumwe, Baba Lila Dikanaye, Abankila Yose. Brother John Corbett, look to God in prayer as Brother Ken is expecting now to start preaching the oracles of God. Asante Mtina wa Yesu Kristo. Hivyo nimekizama nikipata mtawa mbili nilipambana imelemu mwaika kisa nilipora kwa kipata. Wote ni mwarola wote kwa kumbe sera kwa mauana. Ndikupempera mulungu muzina la yesu kristu chifukwa cha m'bale eni amene akutumikira mulungu mulamkhule mukumise malamkhulu achi kuti mufalaufulani pakhaini ndikuti zimene zili nkhosa zanu zilamve mawu anu mulungululani kuti chonena chanu chinatumveka mumwachi kutumvikira mkati mwamukuani dzina la yesu kristu amen. brother ken let me just have time that you should start preaching. So if you be hearing some voices, it's just like uh, here in Lilongwe, we have got uh, showers of rain. God so purposed that uh, since morning we had a very heavy rain, and now it's just showering. So because of the corrugated iron, maybe you might hear some sounds, but in everything, God purposes are direct. Amen. Well, the sound of rain is a good sound. That's God watering his earth. So exactly. We rejoice. Well, let's, Amen. let's take our Bibles and look again to Colossians chapter 2. And I want to start back at verse 8 and have us read down to verse 15. And I want to speak with you about the circumcision of Christ. ndikalandira ndinaya 8 kupeza ndimeka 15 imene ndikakhala ndikulankhula za mdulidwe wa yesu khristu this phrase or title is actually taken from verse 11 where we read in whom also ye are circumcised with the circumcision made without hands in putting off the body of the sins of the flesh, and notice, by the circumcision of Christ. But before we get there, let's start back at verse 8 to have the context. And here, Paul is warning us to beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. ndi chinyengo chopanda pake potsata mwambo wa anthu potsata zoyamba za dziko lapansi osati potsata khristu What we need to know and remember here is that Paul is writing to some Jewish readers who were being influenced by other Judaizers that even though Christ had come and paid the debt, yet it was necessary, they said, for them to continue to keep certain parts of the law in order to be saved. kalata uyu amalembera kwa atsogoleri a chiyuda amene adakakamiziridwa ndi ayuda anzawo kuti zoonadi yesu khristu adafera pa tchimo la anthu ndipo pa tchimo anthu adachotsedwa komabe sitiyenekera kusiya kupangapo zina mwa ntchito za mchilamulo kuti tizizitsatira kuti zithandize uthenga umene tidawumvawu kuti ukhale weniweni These would say that they were preaching Christ, and yet they still held to certain traditions of the Old Testament, specifically that of circumcision. They said of all of the law that it was still necessary for the male child to be circumcised in order to fulfill salvation. iwotu anthu awa amanena kuti ndi zoonadi kuti khristu anafera pa tchimo lathu komabe tikabereka mwana wa mmuna tiye tizipititsa ku mdulidwe apite ku jando akajandidwebe you remember back in acts chapter 15 and verse 1 this is why they convened this meeting in jerusalem because it said certain men which came down from judea taught the brethren and said, Except ye be circumcised after the manner of Moses, ye cannot be saved. That's what they were preaching. It would be like some today preaching that yes, Christ has done the work at the cross, but in order for that salvation to be complete, you have to be baptized or you have to speak in tongues. Men are always attempting to add something to the work of Christ. Mmene momwe ndi mmene magulu achipembedzo mu nthawi ino akuchitira. Amalankhula zoonadi tidapulumutsidwa mu imfa ya Ambuye Yesu Khristu, komabe tiyenekera poyamba tamba tabatizidwa, tamba talankhula tibali lime, iyayi tamba tapanga zakuti zakuti zimene zitithandize kuti tipulumuke chipulumutso chitheke. Ndi mmene anthu akulalikira mu nthawi ino. That's why the Spirit directed Paul to write what we read here in verses 9 and 10 that in him, that is, in Christ, all the fullness of the Godhead dwells bodily. And it says, Ye are complete in him. Nothing more should be added to him, which is the head of all principality and power. ichi ndi chifukwa chake chimene chidapangitsa paulo kuti alembe kalata iyi ya ku akolose chifomu ndi meka 9 ndi 10 kuti pakuti mwa iye chikhalira chidzalo cha umulungu m'thupi ndipo muli odzazidwa mwa iye ndiye mutu waukulu wonse mu ulamuliro kutanthauza simusowekanso kuonjezera zina kapena kuchotsapo zina kuti chipulumutso chitheke adamaliza yekha You See, when I listen to somebody preaching, I listen to hear whether or not they're pointing me to the Lord Jesus Christ alone and his finished work alone for salvation, or whether it is a mixed message where they mix in man's philosophy or traditions or even some required legal obedience in order for that sinner to enjoy salvation. ndipake munthu wina akabwera kwa ine kukandilalikira ndimayamba ndamvetsera kuti kodi akulalikira panji kodi akundilozera kwa yesu khristu kapena wabwera ndi nzeru zina mukuposa kwa nzeru ndiye kundilamulira kuti ndipange zakuti kuti ndipulumuke ndichite zizi ndi izi ngati nditaona kuti akuyikamo zinthu zina ntchito zoti ndipange kuti zithandize kuti ine mpulumuke ndimazindikira kuti usothenga wabwino chifukwa uthenga wabwino umangomulozera wochimwa kwa yesu khristu amene adamaliza zonse can you imagine if your wife fixes you a very nice meal of maize but in the maize she has not taken out all of the the shell or all of the the parts that you normally don't eat and so every time you take a bite you're having to pick it out of the meal is that a good meal changolingalirani nuyo ngatakazi ano atakuphikirani nsima yoti mudye ndiwoyo nkufika ra nchifukwa chani mwangoyifika cho nchimwaimanga cho ndini mafuna ufa ukhale paokha madzi akhale paokha mchere mne mnathirako ndiwo ukhale paokha chechi chonse chikhale pachokha musango chiphatikiza pamodzi kuti ndidyayi kodi chimene chikhoza kukhala chakudya I dare say you wouldn't enjoy that meal. You want what is prepared and what is complete so that when you sit down and eat it, you can enjoy it. Zonda zake nzakuti sungalaka lake kuti akupatse ufa paokha uyambe wabwira nukamwera madzi paokha nukatengati masamba ndiwoti chakudya patokha mchere paokha ayi chimene chisingakhale chakudya ayi umayembekezera zonse ntchito yonse ya maphikidwe ithe kuti ukamadya uzitsimikiza kuti udya chakudya So, this is what Paul is addressing here that what is the rest and hope of every true child of God is what Christ alone has accomplished. So, zimene Paulo amalankhula yapa, amalankhula chakudya chenicheni, chimene Khristu adakwaniritsa ndi kuchichita, chimene chili maziko enieni achipulumutso. It's to know and realize that everything that God is and that God requires and that the sinner needs is in the Lord Jesus Christ and his work accomplished at Calvary. Paulo amamalizitsa kuti chida chilichonse chimene munthu amachisowa chimene munthu amachifuna chimene chili choyenera khristu adachikwaniritsa ndipo mulibe chimene chidaperewera ayi And this is where we need to beware because as time goes on, perhaps many start by preaching Christ and Him alone, and yet over time, men begin to insert into the message other requirements and traditions and things that are not to be required. Ndi chifukwa chake tiyenekera kukhala maso makamaka kwa iwo olalikira uthenga chifukwa akhozanena kuti takhulupirira uthenga wabwino koma pakupita pa nthawi adzayamba kulingalira kuti komabe tentiwonjezere moni zakuti tikemo zakuti kuti uthenga uzikoma akatero amaononga uthenga wabwino wonse and notice there in verse 10 it says ye are complete in him this is not talking about someday in the future when we'll be in glory no even now here now you are already complete in him how by his finished work at calvary taonani ndima yakhumi imene ikuti muli odzazidwa mwa iye samatanthauza kuti tidzakhala odzazidwa tikafika kumwamba ayi koma mpaka pano timakhala odzazidwa mwa iyeyo tidadzazidwa bwanji mu imfa yake ya pamtanda ndi zonse zimene adazichita pamtanda zidakadzaza chi- ah, kufunikira konse kwa chipulumutso mopatula ntchito za munthu ayi and notice, it's not in ourselves, but in Him. Our perfection, our righteous standing before God is in Him, in Christ, and His work that He came and accomplished and laid down His life that we might be justified in Him. Chinthu china chimene tiyenekera kudziwa, ungwiro wathu, chilungamo chathu, kuyera kwathu kuli mwa Yesu Khristu. ndipo mu imfa yake ya pamtanda wa Kalivali adakakwaniritsa zonse kuti ife tikakhale amphumphu mwa iyeyo wosaperewera ndi wosasowa kanthu. In him there is absolutely no obligation or any duty or requirement that can be demanded of any one of the Lord's for redemption, not by anyone. Mwa iye mulibe ntchito yoperewera, mulibe zina zolafunika zimene munthu ayenekera kupanga kuti zimuthandize kupulumuka, mulibe adamaliza yekha. We saw that already in chapter 1, Colossians 1, and verses 21 and 22. It says, And you that were sometimes alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now hath he reconciled in the body of his flesh through death, notice, through death, by his death, to present you holy and unblameable and unreprovable in his sight. izikale mu ndima yake ya 21 ndi 22 ya kolose wanji imene amati ndipo inu okhala alendo kale ndi adani chifukwa chanu ntchito zoyipazo koma tsopano anakuyanjanitsani adatiyanjanitsa bwanji mthupi lache mwa imfayo kukayimika inu oyera ndi opanda chilema ndi osatsutsika pamaso pake Notice in verse 10 it says, He is the head of all principality and power. I know men will try to impose themselves. They'll try to say, Well, I'm your pastor, or I'm your bishop, and you need to be hearing me, and you need to be following me. No, we have but one head over all principalities and powers, and that is the Lord Jesus Christ alone. Ndifa jamurari mwone ndimake ya 10 ya Kolose 2 akuti iyeyo ndiye mutu waukulu wonse ndi ulamuliro pamene madziko dzikono lapansi atsogoleri ndi alaliki a nthawi zino amafuna dzina lawo ndilo litamandike ayi muyenera kumvera ine ayi muyenera ine dzina lako umafuna litsogole anthu aziona dzina lako malo moona khristu tiyenera kuzindikira kuti iyeyo ndiye mwini ulamuliro ndi mphamvu zonse ndipo adaziyika now, that's where we transition in verse 11 to circumcision, because this was one of the traditions that was being preached for salvation. So, this is where it transitions by Paul into circumcision, because this was one of the traditions that was being required in order for people to say they were saved to be physically circumcised. uwu ndiwo ulendo wa paulo umene amakalankhula makamaka chifukwa cha chiyuda nkhani imanena kuti ulendo wa paulo polalikira uthenga uwu amakalalikira chifukwa chiyuda chidali chitakhazikitsa kale ndipo anthu adali atalankhula kale kuti ngakhale yesu adafa koma tiyenera kugwiranso ntchito zina za mchilamulo kuti tipulumuke nchifukwa paulo now, here's an interesting point to consider, especially when you consider that circumcision was only commanded of the Lord in the Old Testament for the males. Nothing with regard to the female. Circumcision related to the males. So, if you're equating circumcision to salvation, then what would that say about the female? Would that say then that there's no hope for the female? Uh-huh. Ine kuti muone kuti mdulidwe jando si zimene amakhazikitsa ngati chipulumutso. Muonera yapa. Mdulidwe muchilamulo amene amapetekera kupita kwa kadulidwe adali anthu amuna. Anthu akazi samalamulidwa kwa kadulidwa. Ndiyendere kuti kuti anthu akazi adawayika kunja kwa chipulumutso lisatenekera kupulumuka sichoncho ayi mdulidwe uja chidali chithunzithunzi chabe chazinthu zina chimene chikalankhule chipulumutso chokwaniritsidwa ndi yesu khristu nchifukwa mdulidwe adangodula abambo osati azimayi okha so that's what we want to consider in this message is why did god give circumcision in the beginning and how is that now fulfilled already in christ njeno pamene pamphane tiyenera kukhala ndi mafunso ndi chifukwa chiyani mulungu adakhazikitsa mdulidwe jando kalekale koma chani adakukwaniritsa mwa yesu khristu ndipo adakwaniritsa bwanji Because in verse 11 it says, In whom also ye are circumcised. That means it's already been done, but notice, with the circumcision made without hands. So it's, it's not speaking here of something that is done physically by man, because no, no work of man can ever save. But here it's describing it as something already done with the circumcision made without hands, and it's in the putting off the body of the sins of the flesh. But notice, by the circumcision of Christ, not by your circumcision or mine, but by the circumcision of Christ. ndifaye mkona ndimeka 11 akuti amenenso munadulidwa kutanthauza kuti tidadulidwa kale Now, awula amene munadulidwa mwa iye ndi mdulidwe osachitika ndi manja. Kutanthauza kuti mdulidwe umenewowo palibe malo amene amapatsa munthu kuti agwire ntchito yodula wanthu, koma ndiye kuti ndi mdulidwe umene udachitika mopanda ntchito za manja a anthu, ndiye kuti ndi mdulidwe ochotsa tchimo la munthu. Ndiye akupitiriza kuti wa- ndi manja mmavulidwe a thupi mu mdulidwe wa Khristu. Kutanthauza kuti pamene khristu amadulidwa mdulidwe wa khristu adadula iwo onse amene mulungu adawasankha ndi kuwayikiratu ku moyo wosatha zosachitika ndi manjayi si ntchito ya manjayi kutotoza ndi kuchotsa kwa uchimo now here's where many people miss this by not reading carefully and by not considering this in the context of what's written here apatumpa pamene timayenekera kuwerenga mwaluntha ndi mosamalitsa chifukwa anthu ambiri amawerenga mothamanga baba amapadumpha ndi kutanthauzira mwa iwo okha aliyense mdziko lake When it says the putting off of the body of the sins of the flesh by the circumcision of Christ, ask yourself, where and when was sin put away by the circumcision of Christ? Chifukwa verse iyo ikuti pamenenso munadulidwa mwa iye ndi mdulidwe osachitika ndi manja mmavulidwe a thupi mu mdulidwe wa khristu funso limene mnenekera aliyense adzifunse payekha lakuti ndi liti limene ineyo ndadulidwa mwa khristu komanso ndi liti limene uchimo wanga udachotsedwa Go back again to Colossians 1 and verse 22. We already have the answer. It says, in the body of his flesh through death. yankho tili nalo la vesi 11 ilo likuonekera mu ndima yaka 22 ya kolose 1 imene akulankhula kuti ndi mthupi lake mwa imfayo so when it says by the circumcision of christ and the body of the sins of the flesh being put away it's referring to when christ died just like in circumcision there's the cutting of the way of the flesh what christ did in dying in the place of sinners was to cut away the sin cut away that fleshly bodily sin and cast it away in order that we might be holy and unblameable and unreprovable before god Eh, umene amadula kunja, ndi mmene Yesu khristu adadulira adachotsa thupi la munthu mkuta yakuleya pa mtanda Now, Christ did not have any sin. So, when it's talking here about putting off the body of the sins of the flesh, he's talking about putting away of the sin of that people for whom Christ paid the debt. Monga tidziwa kuti Yesu Khristu sadachimwepo, koma kufa kwake unali mdulidwe wauzimu wokachotsa tchimo la iwo osankhidwa kukalichotseratu kotheratu ndipo adawalungamitsa. So when it talks about the circumcision of Christ being where that body of the sins of the flesh was put away, it's not talking about Christ's physical circumcision. He was circumcised the eighth day in accordance with the law, but that's not where sin was put away. Yesu adapita ku mdulidwe adamdula adampanga chabe koma si pamene akutanthauza pamene tchimo la munthu lidachokera iyayi koma nthawi imene yesu amafa pa mtanda adakachotsa tchimo la munthu nthawi imeneyo kufa kuja ndi umene udali mdulidwe wa ife tonse amakono ano Where sin was put away is described here as the circumcision of Christ. Christ was cut off. That's what circumcision is, the cutting away of the flesh. Christ went to the cross and was cut off. In other words, paid the sin debt in his death in order that those for whom he paid the debt might live. Akambati mdulidwe, samanena umene anthu amauganiza lero kuti ndi mdulidwe, koma akutanthauza kudula kuchotsa kutaya choyipa. Yesu pamene adali pa mtanda, iye adali wosachimwa, koma anthu adamdula, adamupha, kutanthauza kuti adamuchotsa moyo. Kutanthauza nthawi imene kuyitama mchotsa mwoyo atachotsa uchimo umene udali ndi munthu patoti pamene yesu amauka kwa akufa munthu adakhala wopanda tchimo nakhala woyera wodulidwa You see, even in physical circumcision, you have a picture of death and life. You cut away the flesh, and that flesh dies, and yet it doesn't kill the body. There's life that results.
inu mwachitsanzo mdulidwe ine amene madziwa zachando munthu akamujanda kakhungu kaja amakadula kaja kamakhauti kafa sikamakhala ndi moyo kamatayidwa koma sikuti munthu uyo umakhauti wako umakhala uli ndi moyo kamafa kakhunguko kako ndi mmene umakhalira mdulidwe wa uzimu kuchotsedwa kwa uchimo kumene adawudula yesu pamene amafa adachotsa uchimowo koma iweyo tsopano wachotseredwa uchimo unakhala ndi moyo So that when Christ's flesh was cut off, in other words, he died, then we were at the same time cut off with him. In other words, our sin was taken away. It's like when in circumcision, you take the flesh and you throw it away, it dies. That's why it says there, in whom also ye are circumcised, but not with the circumcision made with hands.
chimodzimodzi mdulidwe wa mbuye yesu pamene yesu amadulidwa kuphedwa onse wochimwa osankhidwa tsiku lake lomwelo nthawi yomweyo adadulidwa ndi kuphedwa nawo pamodzi kotero kuti monga mdulidwe kakhungu kakachotsedwa kamatayidwa ndi mmenenso uchimo udachotsedwera ndi kudulidwa chifukwa kukamkula kuti amenenso mudadulidwa ndi manja mumdulidwe wa
Now, in physical circumcision, I've never heard of ever a child or a man ever having to go back and be circumcised again. Once it's done, it's complete.
inu kumdulidwe wa thupi kujando sindamvera kuti munthu amene adapita kwakajandidwa imafikaponso nthawi imene amafika akabwerereso akakujandenso sindamvepo kaya mwina ina mudamvapo
Done properly, once it's done, it's done. There's nothing more to add or take from. It's finished.
amen akamujanda munthu kumdula kakhungu kamene achotsala chamakhauli achotseratu ndipo sadzalakala ndipo sizidzathekanso kuti adulidwenso ajandidwe chifukwa achotsa kamene kali ali kutsogolo ndipo akataya ndi mmene ulibiso uchimo ukachotsedwa simafunikanso kuonjezera kapena kuyikapo kutani umakhauli wachotsedweratu watayidwa
And this is why the command in the beginning was given for the for firstborn, the male child, because it looked forward to the man child, that is, Christ who should come. And just as the cutting away of the flesh represented the, the casting away of that which should never live again, so related to Christ, when he came and finished the work, it was finished.
monga mwa chilamulo chidanena kuti mwana woyamba obadwa wamwamuna na amene amayendekera kupita kokajandidwa ngati chithunzithunzi cha yesu khristu amene ndi mwana woyamba obadwa wa atate wamwamuna amene atadzaphedwe kuchotsa tchimo la munthu
So we have the picture of circumcision, but when you read on in verse 12, it's describing what this circumcision is. It says, buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith.
ndipake tikaona mundimayeke 12 kaloni Yes, risen with him through the faith of the operation of God who hath raised him from the dead.
chifake tikaona mundimayeke 12 kuthira ndimanga mang'ombe za mdulidwe umenewu ndimakatopera kuti popeza munayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mu ubatizo momwemonso muukitsidwa pamodzi ndi iye mchikhulupiriro cha maita cha machitidwe a mulungu amene anamuukitsa iye kwa akufa Now, here again is where people blindly interpret circumcision to relate to water baptism. They say, aha, see, it says buried with him in baptism.
mawona kuti mdulidwe apa adaufananizira ndi ubatizo ndi anthu amene amatambasula kuti anthu amaganiza za ubatizo wa m'madzi kuti anthu akamizidwe m'madzi This is why you see some organizations that as soon as a baby is born, it's presented to the priest or to the preacher or to the bishop, whatever, and they take water and sprinkle it on the baby, and they say that's the fulfillment of the Old Testament circumcision, and that's how they interpret it.
anthu otanthauzira molakwika atamva zoti apapa akamba za ubatizo adaganiza ngati ndi ubatizo wa madzi ndipo ake mabishopu azibusa olalikira amaudindo osiyanasiyana mwana akangobadwa amamtengerako kokapemphera ku magulu opemphera amtengere timadzi amumwaze pamphumi namanena kuti uku ndikukwaniritsidwa kwa chilamulo chonse
But even that practice is contrary to scripture because here it says buried with him in baptism. If this were water baptism, it requires a burial. You don't bury somebody by sprinkling dirt on them.
ndi chifukwa chake mutati muone uthengawo umakhala kuti ngolakwika ndipo samalankhula za ubatizo owaza munthu pamphumi chifukwa akulankhulaso zoti ndipo mudayikidwa m'manda munakwiriridwa ndiye simumkwirira mnzanu ndi madzi omthonyeza pamphumi ayi
But here's where we need to see the scriptures in their context because the word baptism here, which in the original means to be immersed, it is in relationship to Christ's death. There's a, there's not even a period between verse 11 and 12. So apatu mpamene tikuona uthunthu wonse wa tanthauzo la ubatizo imene imatanthauza imfa yake ndipo akati ubatizo amatanthauza ti kumizidwa kunyikidwa cha thunthu chimene chimayimira kufa naye yesu ndi kuyikidwa m'manda mpaka na kukauka naye yesu khristu pamene wavulidwa monga mundimeka ine thofuyo imene ikulankhula zimenezo
you realize just as Christ's death is called a circumcision, so even here it is a baptism.
ndeno mutati muone imfa ya yesu khristu kuja kuyambira kuja ayilankhula monga mdulidwe apanso akuyilankhula monga ubatizo
It's not talking here about water baptism. If you go back and look in Luke chapter 12 and verse 49 and 50, you'll see how the Lord refers to his death as a baptism, a baptism of fire. In other words, of God putting on Christ his justice, being immersed in that fire of God's justice in order to save his people.
nchifukwa che mutati muone ubatizo umene m'buku la luka adawulankhulira ku luka you said luke chapter 12 verse 49 50 right Yes.
m'buku la luka 49 mu luka chapter 12 verse aka 49 50 imene akuti ine ndinadzera kuponya moto pa dziko lapansi ndipo ndifunanji ngati unatha kuyatsidwa koma ndili ndi ubatizo ah, ndikabatizidwe nawo ndipo ndika ndikanizidwa ine kufikira ukatsirizidwa chimene amatanthauza amalankhula za imfa yake ya yesu khristu kuti ndi ubatizo See, Christ is not speaking here of water baptism. He had already been baptized in water by John. But here he's speaking of his death when he says, I have a baptism to be baptized with, and how am I straitened till it be accomplished? He's talking about enduring God's wrath there at the cross of fire. He, he describes in verse 49, I'm come to send fire on the earth. There's a, a wrath to be accomplished for the people he came to save.
inu mutati muone kuti samanena za ubatizo wa madzi anthu ngakhale amalimbikitsa kuti amatanthauza za ubatizo wa madzi ayi chifukwa akanakhala kuti akulankhula za ubatizo wa madzi apatu nkuti yesu atabatizidwa kale yohane ambatizi kale kale lija koma iya uyemberezera kufa akola nkhulanso za ubatizo awuti umene aonena kuti ah, ndili ndi ubatizo oti ndibatizidwe nawo ndiyeno ubatizo umene amati abatizidwe nawo ndi umene akulankhula mu vesi yaka 49 imene akuti ine ndidadzera kuponya moto pa dziko lapansi ndipo ndifuna ngati unatha kuyatsidwa amatanthauza kuti nda- pano pano ndikufuna ndizunzike ndikumane ndi moto ndikumane ndi ukali wonse chiweruzo cha mulungu chibwere pa ineyo ndi zimene mulungu ati abweretse pa inezo chiweruzocho imeneyo ndiye ubatizo So, coming back to our text here in Colossians 2 and verse 12, just like at the cross there was a putting away of the body of sin, of the flesh, so there was a baptism with which we ourselves were baptized with Christ.
ndi chifukwa chache popeza poyamba walankhula za kuchotsedwa kwa uchimo mwamdulidwe kudzera mu ubatizo chimene chikutsimikiza kuti ubatizo umachotsa tchimo lonse la munthu imene kutanthauza za imfa ya ambuye yesu khristu osati madziwa ayi That's why Paul says there in verse 12, buried with him in that baptism of death, wherein also ye are risen with him. So there's a burial and there's a rising again.
ndi chifukwa chache paulo polankhula mu ndima yaka 12 imene amatero kuti popeza munayikidwa m'manda pamodzi ndi iye mwa ubatizo iye adanena kuti momwemonso munaukitsidwa pamodzi ndi iye mchikhulupiriro cha machitidwe a mulungu amene anamuukitsa iye kwa akufa nde apa pali kuyikidwa m'manda kufa pamodzi komanso pali kuukitsidwa pamodzi
It's not that any of us were actually physically there when he died and rose again, but we were written on his breastplate. When he died, we died. When he was buried, we were buried. When he rose again, we rose again in him.
ichitu sichikutanthauza kuti onse aife tiyenera kufa monga mmene adafera ayi koma iyeyo adakhala otiyimira adafa m'malo mwathu ndipo adayikidwa m'manda m'malo mwathu naukitsidwa m'malo mwathu m'malo mwake ifeyo tidauka tidafa komanso tidaukitsidwa kwa akufa That's where the circumcision took place, the cutting away of the body of the sins of the flesh. In other words, every sin of every one that God purposed to save was put away then and there at the cross.
ndichifukwache panayenera kukhala kuchotsedwa kwa machimo mumdulidwe ah, panayenera kukhala mdulidwe umene uyimire kuchotsedwa kwa machimo kuti tchimo linayenera kuchotsedwa kotheratu pa munthu
Now, that's why the second part of verse 12 is important. We weren't physically there, but through the faith of the operation of God. In other words, it's what the faith, the gospel declares concerning this operation of God, how God worked in and through and by his Son, who hath raised him from the dead. That's how we see ourselves.
ndiyeno ifeyo timadziwa bwanji kuti tidafa naye yesu nkuuka naye yesu zikuonekera mu gawo lina la vesi 12 lo limene likuti momwemonso munaukitsidwa pamodzi ndi iye mchikhulupiriro cha machitidwe a mulungu kutanthauza kuti mulungu adabweretsa chikhulupiriro chifukwa cha kufa kwake
You see, it's by faith, it's Yes.
it's the faith that God Mm.
grants to those for whom Christ paid the debt, that they look upon the death of Christ and see him as having accomplished all their salvation.
machimo awo awa anthu ochimwa osankhidwa adachotsedwa mwachikhulupiriro muchikhulupiriro kutanthauza kuti muchikhulupiriro mwachikhulupiriro ndi kukachotsa uchimo wa iwo amene mulunguyo adawasankha ndi kuwafera
You see, up to, and this is where we see in verse 13, up to this moment when Christ put away the sins of the flesh in his body on the tree, we were dead. In other words, we were legally still under our sin. And notice the uncircumcision of your flesh. It's describing that sin as being one still being yet uncircumcised.
ndifaka ndipaka 13 imene akuti pokhala akufa mzolakwa ndi kusadulidwa kwa thupi lanu kutanthauza kuti uchimo tidakhala pansi pa uchimo pansi pa kusadulidwa pansi pa temberero mpaka na mu nthawi yoyikika
It's interesting that Paul is referring to all for whom Christ died as being uncircumcised. That was typically a term that the Jews reserved for the Gentiles because they were proud of their circumcision. But Paul is saying, no, we're all uncircumcised until Christ died.
chosangalatsa chodabwitsa nchakuti paulo akuti tonse tidakhala osadulidwa pamaso pa mulungu pamene vesi imeneyi ayuda amaona ngati uladapatsa mitundu ndikumati ife tidadulidwa kale ndeti mwangotsala ndinu akulankhula za inuyo amene kuti munayenekera kudulidwa ayi ndithu akulankhula za onse ngosadulidwa pamaso pa mulungu chifukwa machimo awo ngosachotsedwa ndipo yesu amene odulidwa ngosadulidwa You see, this is how we know that this is in reference to the death, burial, and resurrection of Christ because he says, Hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses.
ndi chifukwa chache tikuona kuti nkhani imalankhula za imfa kufa ndi kuuka kwa mbuye wathu yesu khristu chifukwa mukaona ndi maka 13 nusu ya pakatiyo akuti anakupatsani moyo pamodzi ndi iye mmene anatikhululukira ife zolakwa zonse
You see, here's where some get it wrong as well. They say, well, this circumcision is spiritual. So it, it refers to when the sinner is regenerated. But notice, it's speaking here in the context of Christ's resurrection when he rose from the grave. We were quickened, notice, together with him, having forgiven all trespasses.
ndimva chamudati muone kuti samangolankhula za mdulidwe wakudula thupi chifukwa akulankhula zoda kuti muimfa yake yesu kufa ndi kuuka kwa yesu khristu ndi kumene kudatipatsa moyo kuti tikhale amoyo mwa iyeyo kudzera mwa chikhulupiriro kutanthauza samakamba za mdulidwe wa thupi ayi So in Christ, there's no distinction between Jew and Gentile. When Christ died, sin was cut off, sin was put away, the circumcision of Christ. And when he rose again, all for whom he died were raised together with him. Notice, not in order for sins to be forgiven, but it says, having forgiven you all trespass. That means when Christ rose again, that sin, just like the flesh cut off and cast away, that sin was put away. It was no more.
apatu pamene palibe kusiyana pakati pa amitundu ndi ayuda odulidwa ndi osadulidwa koma kuti onse ngochimwa ndipo imfa ya yesu khristu kufa kwake ndi kuuka kwake ndi kumene kudakadula kutanthauza kuchotsa tchimo la munthu wodulidwayo ngosadulidwa pakuti pamaso pa mulungu onsewo amaoneka mofanana nchifukwa akulankhula mawuone kuti atatipatsa moyo pamodzi ndi iye mmene adatikhululukira ife zolakwa zonse ndiye mawoti kukhululukira ife ndiye kuti tonse tidali ndi mulandu umodzi timaoneka ofanana pamaso pa mulungu zilerekera mulunguyo kutikhululukira ife kudzera mu imfa yake ya yesu khristu So any that God has saved, he saved through the work of the Lord Jesus Christ, dying there on the cross and then rising again the third day. Therein is our salvation complete. Nothing more to be added, nothing to be taken from it.
kuchoka ndi khristu adafa kufa kuja adakachotsa machimo anthu onse chifukwa vesiyo ikulankhula zonena kuti ndi nusu yakumapetoyo adatipatsa moyo ife tonse kutanthauza kuti tonse tidali ofanana ha? ochimwa osadulidwa kaya wina amadziona ngati ngodulidwa tonse tinakhala ochimwa ndipo imfa ya mbuye yesu khristu idatipatsa moyo kutichotsa kutidula kutichotsera uchimo ndipo tidakhala amoyo mwa khristu yesu kudzera mwa chikhulupiriro And that's where Paul in verses 14 and 15 sums this up, and we'll come back to this next time where he says, blotting out the handwriting of the and ordinances that was against us, which was contrary to us. And there's that word, took it out of the way. Think of circumcision, cutting off of the flesh, took it out of the way, nailing it to his cross, and having spoiled principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it.
ndi chifukwa chache paulo amakatsimikizira mu ndima ya 14 ndi 15 imene tiona mu nthawi yomulili mkudzayo imene kuti adatha kutifa adatha kutifafanizira cha pa ifecho cholembedwa mzoyikikazo chimechi chilamulo chimene chidali chotsutsana nafe ndipo anachichotsera pakatipo ah, ndi kuchikhomera ichi pa mtanda atakuvula maukulu ndi maulamuliro anawaonetsera poyera nawagonjetsera nako
So, just as in the circumcision of the flesh, the circumcision of Christ was once for all.
chimene tikuchiyang'ana apa ndi mdulidwe wa thupi umadula thupi aliyense payekha payekha koma mdulidwe wa yesu wa uchimo unachitika kamodzi kwatha
His circumcision is our circumcision. It's not a physical work of man's hands, but it's the work that Christ accomplished there at the cross.
mdulidwe wake wa mbuye yesu ndiwo mdulidwe wathu wa ife silimasowekanso kudulidwa ndi manja la wanthu kuti tikhale amphumphu pamaso pake ayi That's why Paul wrote there in Galatians chapter 2 and verse 20. He said, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith, the faithfulness of the Son of God who loved me and gave himself for me.
amen ndi chifukwa cha chepatu ndi maka 20 imene mati ndidapachikidwa ndi khristu koma ndili ndi moyo osati ine ayi koma khristu ali ndi moyo mwa ine koma moyo umene ndili nawo tsopano mthupi ndili nawo mchikhulupiriro cha mwana wa mulungu amene anandikonda nadzipereka yekha chifukwa cha ine
Just as I've, I've never heard of a circumcision being done piecemeal, where part of the flesh is cut off one day, and then they bring the child back, and another part of the flesh cut off the next day, and then they come back again, and then we're going to cut off a little more of the flesh the next day. No, it's once for all.
ulumdulidwe amadula kakhungu pang'ono mawa nukadula kosa pang'ono kuja pang'ono umadula pang'ono pang'ono sizimachitika moteromo ayi
Now, here, when Christ died, the flesh was put away once for all, that sin cast off once for all, and forgiveness of sins was the result. That means it was done once and includes all sin of God's people, past, present, and future.
zona zenizeni zake zakuti mdulidwe umadulidwa kamodzi kwatha yesu adafa kamodzi kwatha uchimo udachotsedwanso kamodzi kwatha ndipo machimo a iwo osankhidwawo apano ambuyo na mtsogolo adawachotseratu mu imfa yake ya pamtanda
Christ did not become a sinner, but the sin of his people was imputed to him by God the Father in order that that sin be put away, cast off forever.
yesu sadachimwepo koma machimo a anthu ake osankhidwa adayikidwa pa iye pa yesu khristu kuti awafere nafa kamodzi kwatha
What a joyous message that is. And again, goes back to what we started with complete in him, complete in Christ. This is a work of God through his Son, whereby he is saved once for all, forgiven once for all, his people through Christ's death there at the cross.
uthenga opatsa chimwemwe uthenga olimbikitsa umene udachitika kamodzi kwatha kuchotsa tchimo la munthu kamodzi kwatha ndi kumuyeretsa kumulungamitsa ndi kukhala ofafa ku tchimo uthenga olimbikitsa ndi wotonthoza
So our salvation is in Christ and not ceremony.
Chifukwa chacho chipulumutso chathu chili mwa Yesu Khristu osati m'miyambo ayi.
We'll pick up with verse 14 again next time, the Lord willing. I'll turn it back to you.
Tikayambira vesi yaka 14 mulungu akalola tikayambira vesi yaka 14 kupita kutsogolo monga mwakudziwira tu kwa mulungu tona kuti adakwaniritsa zonse adachotsa zonse pa mtanda what a comfort very good message the message that is really food for the elect
Amen.
i am crucified with christ nevertheless i live yet not i but Christ liveth in me. And the life which I now live in, in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Wow. What a comfort.
Amen.
Very comforting message to the elect. That's why let us go straight to hymn number 82. which speaks about the rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy living side which flowed, be of sin the double cure, cleanse me from its guilt and power. Not the labor of my hands can fulfill thy law's demand. Could my zeal no respite know? Could my tears forever flow? All for sin could not atone? Thou must save, and thou alone. Nothing in my hand I bring, simply to thy cross I cling. Naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace. Foul I to the fountain fly. Wash me, Savior, or else I die. While I draw this fleeting breath, when my eyes shall close in death, when I soar to worlds unknown, see thee on thy judgment throne. But rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Rock of ages cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy living side which flows. Be of sin, Praise be from his good and far. From the labor of my and fulfill my Lord, put my sin, all aside, put my tears forevermore. Thou must live and thou art worthy, and thy good hand in free to thy cross I cling. Take it come every soul to thee for prayer. I think bounty was fixing oh I don't I drew thee was waiting there. When my eyes shall close, when I'm sad, Lord, see thee, oh, thy judgment, throne. Look on every rebel. Let me hide myself in thy dwelling, because God is good. Mazindipopazio, Chitozaga, Susesu, Thank you. Anjamanga, Jamanga, Jabi, Anani, Gobi, Malite, Chevete, Ilinde, Amsumbede, Awinire, Tijera, Mujizuketimamo, oyokuno, osiku, enani, mwanikatuna, ikufika kwanu, iwona, nemasu, andwenonga, bika, Yes, it's only the law that can grip my soul. Brother Ken, look to God in prayer.
Gracious Father, I thank you for this time that we have had together in fellowship around your word. It truly is a blessing and a mercy that you would so direct our hearts to consider the great work of your Son, the Lord Jesus Christ, that paid the sin debt once for all in the circumcision of his flesh, the putting away of our sin in his body on the tree, having forgiven all our sins. We can't even begin to fathom that great work, knowing ourselves to be the sinners that we are. And so, if you've been pleased to enable us even to have some view of Christ and that finished work, and to enter in and rejoice that when He died, we died with Him. When He rose, we rose together with Him. And every ordinance of the law that stood against us has been blotted out, has been taken away and put away. We can't imagine what that is, and yet we know it to be true based upon your word and based upon the work of your spirit in our hearts, causing us never to put any confidence in this flesh, but only in the flesh of the Lord Jesus Christ, the the work, the body that was prepared and uh, that suffered and died, that sinners such as we might be saved. To you alone be the glory. And so I thank you. What a comforting word. I pray that you would bring this word home to those who participated and heard uh, through this time together today. And may it be our comfort as we continue on in this life, looking to Christ alone. And we'll give you all the praise and honor and glory in his precious name. Amen.
Amen.